Good morning, my brothers and sisters. <clears throat> this is the voice of Onyemachara, or known as Tested and Trusted Living Athens. I get question one one ask. For more than two weeks now, we hear coronavirus da so rock. Satiku pikin ho uh, carry coronavirus. Eh, uh, uh, president carry coronavirus. The headline, the headline now everybody na Asoro carry coronavirus but we never hear we never hear say coronavirus kill anybody na Asoro. o we never hear we never hear coronavirus shake any of them for the Asoro there. So me, I dey surprised. That's why I send this message and I dey ask question. The coronavirus wey dey Asoro is it different than coronavirus wey dey slaughter people in Italy? when they kill people for madrid like say tomorrow no day one day in uh, madrid five hundred people go die one day in italy five hundred people go die they slaughter people the coronavirus reach aso rock where we this is where we need coronavirus we need it now we need coronavirus now everybody are celebrating that coronavirus reach aso rock coronavirus reach aso rock coronavirus you take bribe Coronavirus, you take bribe. I be them bribe you because I know our country. Anything wey reach Nigeria, dem go bribe am. Coronavirus, you take bribe. Because why are they ask? Why are they talk this matter? So that you no go leave us rock. We come here say you enter one community, you kill 500 while as 200 as 600 dey hospital. Because if you mistakenly leave Aso Rock when you no kill anybody, no cross no cross river Niger o i dey warn you now let everybody hear my voice coronavirus if e mistakenly leave aso rock e no tackle anybody e no bring anybody down you leave aso rock this is where we need you now to act as coronavirus you reach there you go take bribe you no do anything if you leave aso rock you no bring anybody down if i mistakenly hear that you cross river niger if you cross river niger coronavirus eh, you, will, you will know that onyema come from abia state coronavirus you will know that i come from abia state leave us rock may no do anything because we since yesterday i dey i dey lis ten my hear say oh three people for aso rock don die three people for aso rock because our president himself the thing wey dey im body pass coronavirus we never hear anything wetin dey happen coronavirus e dey fear e dey fear e dey fear for our aso rock please do something we need a breaking news today do something we beg you don leave aso rock o oh. don leave aso rock just put their base in aso rock destroy them this is where we need their help coronas do something for us thank you.